Iyi ni ijwi rya Amerika. radiyo jwi ry'amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana zine n'ibice bitatu nayo mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda zine n'ibice icenda na fm mirongo icenda zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu tariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya waca ikiganiro muri isanga ikiganiro mukurikirana ku ijwi ry'amerika kuva ku munsi wa mbere gushyika ku munsi w'imana kuri uyu munsi rero tuganira ku magara y'abantu nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatatu mutegurirwa mukagishyikirizwa n'iradiyo ijwi ry'amerika ikiganiro giha akaryo ababijejwe mu karere kacu mu burundi no mu rwanda bakagira icyo bashyikirije abatwumviriza na cyane cyane mukaronkera akaryo ko kubaza ibibazo canke guta gutanga intererano ikiganiro muri isanga ariko imbere y'uko twinjira mu idonido ry'ikiganiro dusabe umutumire wacu twihanganire tubanze duce hirya n'ino ayavugwa hirya no hino mu karere isango ry'uko umuhuza mu matati y'abarundi william mukapa yabwirizwa kwitaba inama nkuru y'umutekano ya oni kuri wa gatatu bisa n'uko atitaba iyo nama kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru claver mwiriwe
mwiriwe neza aroyiza egome umuhuza yateza kwitaba inama ya oni y'umutekano ni iki cyatumye asiba mwaba mwamenye amakuru
amakuru tumaze kumenya gushika izi saha ubu ni saha cumi n'imwe z'umugoroba muri tanzania ni uko ibiro vy'umuhuza kuri uyu wa gatatu nyene mu gatondo byamaze kwemeza ko umuhuza benjamin mukapa yari yatumiwe mu nama y'umutekano ya oni ariko naho biri uko ivyo biro vyamaze gutangaza ko bitakunze ko mukapa yitaba ivyo bikorwa makoca tembere ni umwunganizi akaba n'umuhanuzi w'umuhuza yavuze ko imvo zatumye umuhuza asiba atari izo kuvugira hejuru gusa yemeje ko izo mvo ari iz'umuhuza bwite atari imvo z'akazi ariko ko ngo zifite ishingiro nawe kafando nawe yahoze atwara igihugu cya burkina faso akaba hari we aserukira ni muri ibi biganiro hari icyo muzi we ahava yitaba
byerekeye ko michel kafando yoba yitaba ntabyo tuzi ariko mu itangazo yerekeje abona ku itariki cumi na zitatu z'uku kwezi kw'indwi amaze kugira ingendo zitandukanye mu burundi hamwe n'ideresa no muri tanzania abonanye n'umukuru w'igihugu cy'uburundi hamwe n'umuhuza w'abarundi yarebye ko abwiriza gushikiriza icegeranyo cyangwa ibiganiro bigeze hamwe n'izo ngendo yagize imbere y'inama y'umutekano imbere y'inama nkuru y'umutekano yawe ni kuri uyu wa gatatu nicyo gituma yari yavuze ati nifuza ko noba ndi kumwe n'umuhuza w'abarundi kugira ngo tuje kubishikiriza turi hamwe kanatsinda yari yavuze ko umuhoza w'abarundi ari we yabikurikiranye kuva kera ariko rero makosa atembere umwunganizi w'umuhuza w'abarundi mu itangazo yashize habona yamaze kongera ko kwizo mvo zatumye uyahoze atwara igihugu cya tanzania asiba zamaze kubyigwa ngo abari bamutumiye kandi ko ngo byashimishije abo nyine bari bamutumiye naho atashimye kuzivugira hejuru urakoze turakwikora ko mu kanya duhe inkuru iramvuye kuri ayo makuru mu burundi kandi mu gihe ikibazo cy'abana b'abarundi bazimiye muri amerika kibandanya kivugwa ababyeyi babo baratanguye kugira icyo bashikiriza kuri icyo kibazo kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu w'ijwi ry'amerika mu burundi eroje birikaneza eroje muranyumva
ndakunda abayizi egome kuri ico kibazo hari abavyeyi mumaze kuganira ko babivuga kwiki
ego abayizi hari umuvyeyi duhejeje kuganira mbere mu kanya gaheze avuga ko nabo nyene abana babatelefone bamenyesha ko bamaze gufata iyi ngingo yo kudatahuka ariko ntibavuga imvo zibatumye badatahuka ariko biragoye kwemera abana b'imyaka cumi n'indwi cyangwa cumi n'umunani gufata ingingo nk'iyo abantu bari bamaze iminsi bibaza yuko kumbure ababyeyi babo bari babizi kumbure ari nabo babafashije ntacyo wagerageje kubabaza cyane kugira bagire icyo babivuze ko
kuri iki kibazo umubyeyi twavuganye yanambare ati isanzwe ndi umupasiteri nubaha imana nkayikorera ati nk'umwana wanjye yagiye mbere mu nyuma z'abandi bose yanterefone mbere ati iyi ngingo nayifashe ntihagire ikindi mbarira ati ntabwo twagiye ngo dutegure ibyo bintu baba mbere y'uko bagenda cyangwa bamaze gushikayo urakoze ni ikibazo tubandanya dukurikiranira hafi murakoze heroje birika neza hamwe na Pierre Claver niyo nkuru muri make kuyavugwa mu Burundi radiyo hijwi ry'amerika ikiganiro ni muri sanga intambara z'urutavana ko zabaye ndanse mu bihugu bitandukanye ku isi zituma ibihumbi by'abantu batakaza ubuzima abacitse ku icumu bagahungira mu bihugu hagati nayo abandi bakajabuka imbibe kurondera ubuhungiro mu bihugu bibanyi ishyirahamwe croix rouge rijejwe gutabara imbabare ni rimwe mu mashyirahamwe yihaye intumbero yo gufasha abashikiwe n'ibyago muri iyo nzira harimo gukingira ubuzima bw'abarokotse hamwe no gufasha mu ngorane zitandukanye mu ntumbero yo gutabara imbabare ku rugero rushimishije ishyirahamwe croix rouge ry'i Burundi riheruka gushyiraho umurongo wa telefone w'ubutabazi utariha ari wo rimwe ubusa icyenda umurongo ukora amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane uwo murongo rero uzotuma abantu bakeneye ubutabazi na cyane cyane abafashwe n'indwara y'ubukumbi bantaho nikora hamwe n'abandi bashikiwe n'ibyago bitandukanye bashobora gutabaza iyo bahuye n'ingorane croix rouge iheruka kandi gutanguza umugambi wo gushikira abanyagihugu mu ngo zabo ku mitumba yose y'u Burundi gutanga inyigisho z'ingene bo kwirinda ibiza by'indwara zitandukanye umutumire mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa gatatu ku magara y'abantu ni Alex Manirakiza n'umuvugizi wa Croix Rouge Burundi niwe tugiye kumara akanya uh, katari gato tuganira ku bijyanye n'ibikorwa vya Croix Rouge Alex Manirakiza muratwumva
ndabumva cyane Aloise ndabaramukije yego me murakoze mpeje kuvuga yuko muri umuvugizi wa croix rouge hari ayandi mabanga muwabujejwe muri iryo shyirahamwe tutavuze
ayandi mabanga yongera kuri ayo y'ubuvugizi ni uko ndongoye igisata cyane ubuyobozi bujeje kumenyesha amakuru hamwe rero no gutororokanya uburyo bwo gufasha abantu abonikora murazi ko atari bake mu gihugu cy'u Burundi egome croix rouge burundi dusanzwe tumenyereye ndetse croix rouge ku isi yuko iboneka cyane cyane mu bihe by'intambara gufasha abakomeretse ku birenge nk'ibyo abantu ntibari basanzwe bamenyereye ko croix rouge ishobora gukora ibindi bintu bitandukanye mwo tubwire ibindi bintu bitandukanye croix rouge mukora
egome urakoze aloise croix rouge n'umuryango numvise kare gutanga ibiganiro mvuga ko ari ishyirahamwe n'umuryango ko twe tuvuga ko turi ba musigwa musango ko twariho ejo ejo hahise ko turiho uno munsi kandi ko n'ejo n'ahijya ejo tuzaba tuhari turi umuryango hamwe mu muryango umuntu avuga ati bajya nabo kwa naka ntituri ishyirahamwe kuko ntitwavuga ko amashyirahamwe aravuka hanyuma akagenda ubashaka n'ibyo bakoreye abanyagihugu ugasanga bamaze kugenda birajanye nabo ukamenga birazimanganye tweho kubera dufise abanyamuryango ku mitumba yose y'u Burundi niho turi turi bamusigwa musango warumbaje uti mbega ibikorwa mukora byoba ari ibihe harabazi ko mbere mu mitwe y'abantu kera reka atari ubu bavuga ko kwahuje ari iby'amaraso gutanga amaraso ariko si ibyo twe tuvuga tuti ikintu cyose gishobora kubangamira ukubaho neza k'umurundi k'umunyagihugu kiraduhamagara kugira ngo dushobore kugira icyo dukoze urumva yuko mu bijyanye no kurwanya inzara mu bijyanye no kurwanya malariya mu bijyanye no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida mu bijyanye no gukingira ibidukikije kuko nabyo bibangamiwe amagara y'abantu barabangamirwa ibyo byose bishobora gutuma iyo umuntu atabironse amagara yiwe atosekara akagenda arayonga akaba ntaho nikora ibyo byose turabikora
ego mwe murakoze mu ntangamarara navuze yuko mwuguruje umurongo wo gutelefona ko ukora amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane ijana ubusa icyenda uwo murongo mwawutanguze je ryari mumaze gufasha abantu bangana iki
uyu murongo si ijana ubusa icyenda uwo murongo ni ibiharuro bitatu byoroshye gufata rimwe ubusa icyenda ubusa icyenda yego rimwe ubusa icyenda uwo ni umurongo twita ubutabazi umuntu uwo ari we wese afise ikimubakiye eh, dushobora gufashamwo ahamagara uwo murongo rero umaze imyaka ibiri twawutanguye mu kwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Uh, nturakwiza neza imyaka ibiri ariko mu kw'icumi uzoba ukwije imyaka ibiri Eh, uwo murongo si twe tuwiharije si twebwe twebwe twaragize icumviro nk'umuryango utabara imbabare ku bahuje mu burundi icyo cyiyumviro kirumvirwa n'abandi bafasha ari nabo karitasi wodi vijeni oca eh, hamwe na oem abo rero turi hamwe nibo twashizeho uwo murongo ariko igikorwa nyamukuru ca- c'umuryango utabara imbabare twawuje cyabaye icyo cyiyumviro cyo cyo mu ntango hanyuma rero abo dusanzwe tubikorana baravuga bati ko mwagize icyo cyiyumviro kumbure ko mufise intumbero eh, yoturusha yotuma natwe twisununura reka tubiba- tu- tubibahe abari mwebwe mubitunganya ku munsi ku munsi ni twe tubitunganya rero uwo murongo ibiro eh, biri muri croix rouge burundi ku cyicaro gikuru abakozi bahabwa agashirukabute n'agafashanyo gatuma babaho eh, n'ayo mashyirahamwe yandi dukorana n'umuryango utabara imbabare kwa rouge hanyuma uwo murongo ugakora amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane
ni ukuvuga rero ubahamagaye saa munani y'ijoro saa tatu z'umutaga umwanya wose mugenda mwihuta
aho bahamagariye hose umwanya uwo ari wo wose isaha iyo ari yo yose aho bari hose kuko abo dusanzwe dukorana niho baba bari ibiro n'amatelefone biba byuguruye aho bahamagariye bose hose uwo ari we wese eh, turamwitaba kandi tukagerageza kumutunganiriza mu byo dushobora canke ibyo tudashobora tukabimenyesha abo dukorana kugira ngo bagarukire kuri abo baba bakeneye imfashanyo egome umuntu yiyumviriye kuri uyu murongo uca usanga ufasha abantu bafise amatelefone ni ukuvuga abantu baba mu bisagara bashobora kuronka amatelefone mbega bariya abantu bo ku mitumba bagira ibyago bo ntaco mwabiyumviriyeko
erega ruyizi ngira ngo urumva mu burundi ubu unye n'udafise telefone mu nzu uba usanga umuntu aragiye inka afise agatelefone ngendanwa ugasanga ari mu murima afise ka gatelefone ngendanwa atagafise naho usanga hariho mugenzi we ari hafi n'imiburiburi mu nzu ndibaza nda- ntakeka yuko hashobora kuba hari nk'itelefone imwe ngendanwa yaba rero telefone yo mu nzu eh, zirya bita fikise canke telefone ngendanwa mobile upfa gukora gufyonda ku giharuro rimwe ku giharuro ubusa ku giharuro icenda uwo murongo baca bakwitaba kandi urumva eh, si ukuvuga ko umuntu yogira ubwoba ngo arariha ego bira- birarihwa kuko dufashwe mu mugongo n'amashyirahamwe za ekonete za smart za limiteri za onatere birafise uko birihwa kubera abadufashe mu mugongo ariko uwahamagaye ntaheza ngo naho yaba yari afisemwo amafaranga ijana yari asigaye mu gatelefone kiwe ahejeje guhamagara asanga naho yaba yavuze isaha yose isaha yose ntibikunda usanga ubutabaza amara umwanya mutonya ariko usanga y'amafaranga yiwe mu itelefone uko yari ari ariko aguma ari Mm. Eka imbere yuko twakira aba- bifuza kubabaza ibibazo hari n'undi mugambi muvuga ko mwatanguje yo gutanga inyigisho ku banyagihugu mukinjira mu miryango eh, kugira mubafashe kwikingira indwara zitandukanye uwo mugambi wowo muvuga kwiki
ego wari wambajije kare mbere ko mbere ko novuga iby'uwo mugambi mbega mumaze gufasha abangana gute yego kuva dutanguye turamaze kurenza ah, abantu batwituye kuri uwo murongo barenga bababa ibihumbi bitandatu umuntu arashobora kwibaza ati mbega ko ntibo bari bake urabye ya myuzurira bya biza byashikira abarundi n'ubu bishobora kuba bibashikira ntibo bari bake tugitangura intangiragoye umuhini mushasha utera amabavu ubwa mbere abanyagihugu ntibari bwamenyere uwo murongo bakavuga bati kumbura bakagira amakenga bati ntitwahamagara baratwitaba cyangwa ntibatwitaba ntituriha fata amafaranga dufite mu telefone cyangwa tudafite ukundi duhamagara iyindi mvo ni uko mu mwaka wa mbere gushika nko hagati y'umwaka uheze nko mu kwa gatanu ni uko uyu murongo barahamagara kandi ibiharuro byari byinshi byari mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri n'indwi mirongo ine cumi kumbura abantu bikabasoba mbere y'uko turonka iyo mfashanyo yavuye muri ARCT rwa rwego rugezwe byo gutunganya ibyo gutumatumanako hamwe n'ayo mashyirahamwe ya za onateri za smart za leo za limited kugira ngo dushike kuri icyo giharuro cyoroshe gufata hanyuma bara bimwe bita ku bipa bara bipa twebwe rero tugaca tubatelefona umugabo wasanga atari ibintu byoroshe igiharuro kigiye kugwira muri uwo mwaka wa kabiri naho novuga yuko cyashitse cababa ibihumbi bitandatu sinzi ko no simbiza nkavuga bimwe ariko urambaza yego me kuri uwo mugambi mushasha
kuri uwo mugambi twafashe wo gukorera mu ngo ni umugambi umaze nk'imyaka nk'ibiri tuvuga tuti nka kwa wuje burundi haraheze imyaka itari mike tukorera ku mitumba abaja ku mitumba sinzi ko uherutse ruguru iwanyu ntaho nzi ariko uzasanga hariho umuryango kwa wuje hariho komite yitunganije itunganya ibikorwa byo gufasha abantu aho nikora ku munsi ku munsi ugasanga barazi bati mariya yarayatariye kuko asaba abanyi cyangwa yohani abana be ntibaja ku ishuri abanyamuryango bo ku mutumba bakiyungunganya ubwa mbere bonyine hagati yabo bagatororokanya utwo bamufashisha cyane bakajya no mu mabanki kumbure batarinjira mu muryango ariko benshi tubona bahurumbira cyane tumaze imyaka itari mike tuwukorera ku mutumba ubu rero tuvuga tuti harageze ko tuja mu rugo kuko mu rugo ni ingo nyinshi nizo zigira umutumba mu rugo rumwe rumwe rwo mu burundi twitunganije neza tukagira isuku aho tubaye ku mubiri ku mpuzu tukubaka inzu zibereye zishobora gutuma amagara y'abantu atera ajya imbere tukagira umugambi wo kujyana abana ku ishuri tukagira umugambi wo kurwanya ikiza malariya turyamye mu musegetera urimo umuti wica imibu tukagira umugambi wo kwipimisha ikiza sida ku buryo umuntu wese abazi ati amagara yanjye yifashe gutya tuvuga tuti nka kwa wuje burundi aho tuzogenda ku rugo ku rugo hanyuma dukwire umutumba imitumba nayo iri hamwe igira zone amazone ari hamwe agira komine komine ziri hamwe zigira province province zigira igihugu duhereye rero ku mutumba niho tubona yuko igikorwa cyacu cyo gutabara naho nikora tera kijya imbere kandi kikagera ku isemo rikwiye murakoze ibibazo turabigaruka ko reka tubanze duha akaryo abariko baradukurikirana nabo bifuza kubabaza ibibazo bagira icyo bababaza cyangwa bashikirije gorudien muri kuri telefone mwaramutse ego gorudien irindi zina mwitwa nde mwifuza gushikiriza iki
ni hakimana gorudien ego
icane nagomba kubaza uwo mutumire none umutumire none ibyo byo gufasha abantu imbabare agiye ubwa mbere bamutera imodoka cyane ageze no kwa muganga barashobora kumutera agafashanyo ko bya yivuze murakoze nicyo kibazo nari nzi
agafashanyo k'amafaranga nk'amafaranga bariha kwa muganga cyangwa ibintu nk'ibyo
nibyo navuga dufatiye yuko ari nk'umuntu agize agize idamu mu ibarabara bashobora kumuca amafaranga menshi kwa muganga barashobora kuyamuriya yego
murakoze ego me murakoze namwe reka twakire kandi Eric abishurire rimwe Eric muratwumva ego me Eric muratwumva
ego ndabumva Eric irindi zina witwa nde mwifuza gushikiriza iki
Nsengimana Eric ama agomba gushimira umutumire ku bw'icyo cyiyumviro kuko mbona ingozi bahaye uwo mugambi warawutangujeho kuko ntajya ku biro byabo ntajya iruhande ya parike nasiyonari grande esanse nabonye ibiri zijya nimero ziriho icyumviro cyiza cyane gusa hari umuntu nigeze gutelefona iwabo nabaza ko baba bakorana na yuripotazi
abo abo ni abahe nk'abantu batabazi
abo na shefu mubabajije gukingira agatega k'abana numva nawe nyine hari nimero nyine bari bari batanze umuntu aza aratanga kw'amakuru aza aratanga kw'amakuru mu nyuma ubona telefone nyine cye ku iyo nimero ya sanefu ni sanefu rimwe ubusa icyenda
asharambwira ariko nawe nyine ngo bakorana nabo nkasanga ibintu tubara turumvika ntibahora babikorerako ibyo murungika cyangwa ibyo mubasaba ko baza kubatabara cyangwa ibiki ibyo tubasaba nyine kuri iyo nyine iyo kuko ubwa mbere iyo sanefu sinayo ubwayo ntibari bwayigurure nibaza ko na unicefu baba bakorana yego
rero nagomba kubasaba by'ukuri kuri icyo kintu uzaragikorera ko hanyuma ikindi nacyo nagomba kubwira n'abantu by'ukuri kuko hari abantu usanga bafite ibibazo byinshi ugasanga bica mu buryo butandukanye ugasanga hari ibintu byinshi usanga bivuye no mu buryo hari ibibazo usanga biba no mu buryo bw'inkono ugasanga umuntu arabuze amahoro y'ibiki rero icyo kintu nacyo nyine numva ngo icya mbere nagomba gushimira abanywanyi duhora dukora duhora dukorana kuko hari abantu benshi bahora bambwira ko hari ibintu byinshi bihora bihinduka rero nagomba gusaba n'umuntu yumva hafi kuko hari umuntu ashobora unyarutse unyarutse eric nyarutsa yego hari ikintu hari umuntu ushobora gusanga ata ibindi bintu bisaba ugasanga bisaba inyinshi ari kubera ari amasengesho rero nagomba gusaba gutanga nimero ni sosantuwiti katwe satanisi katwe sa katroveni tatu canke setanefu bisa trante sengi sa sengantuwiti uba umuntu yaba afite ikibazo akeneye ubufasha cyangwa n'impanuro cyangwa n'amasengesho arashobora guca kuri izo nimero kuri izo nimero wewe nawe nawe wihaye umugambi wo gufasha
yego hari na paje nakreye kuri facebook urashaka kuja kuri recherche urakoze urakoze urakoze Eric reka mutumire turiko tuvuga ku kibazo ca Croix Rouge kumbure abandi bafise imfashanyo zitandukanye tuzoza turabarondera uko iminsi zo ziragenda ariko reka duhe akaryo Alex Manirakiza avugira Croix Rouge Burundi yishure Gordienne kandi yishure na Eric nyene
murakoze cyane ndashimiye abo basanzwe guhamagara babashikiriza ibyiyumviro cyangwa bagira icyo babajije uwa mbere yitwa gordien yavuze ati mbega uyu murongo niko umuntu ahamagaye yagize nk'isanganya muranyarukana yaruse haba niha imodokari ikamutwara kwa muganga ati none mbega muramufasha kugira ngo ashobore kwivuza mu buryo bw'amafaranga no kubwira yuko gordiyen uyu murongo w'ubutabazi dutabara cyane cyane icyo kintu kiba kiguhwikiye mu gihe utari ukirindiriye urumva ibikorwa biratandukanye ari ukuvuga uti umuntu arashyitse kwa muganga ibyo ari byo byose gushyika kwa muganga ni intango yo gukira icyo kiba kivuyemo kandi ushyitse kwa muganga baraheza bakagutunganiriza icyo dukora ni uko hari abo dukorana hariyo nka msf dukorana kandi tuba dufise amanimero yabo tugashobora kubahamagara nabo nyine tukababwira tuti uyu yagize ingorane tumujanye aha n'aha imitwe ikora ikoranye kandi ngo nyamwigenda ko ntari miri benshi twoja ngaho ngo tuvuge ngo umuryango utabara imbabare kwa wuje uwo ari we wese yohamagara ashikiriza ikibazo iki cyangwa ikiriya ngo tuca tugitorera umuti twenyine ariko turakora ibyo bya mbere ibyo byamuhwikiye akabanza akabikira agashika aho bashobora kumufasha nk'abo kwa muganga mbere yuko dushobora kurondera abandi bashobora kudusahiriza kugira ngo uyu muntu ashobore kuvurwa iyo adafise amikoro kuko si si si si hose si kuri hose usanga nk'uwo yagize isanganya mu ibarabara hari igihe usanga afise amafaranga akaba yagize ingorane gusa iryo sanganya aho nawe arashobora guca yiba ko ni ibisanzwe gusa icyo tuba twamufashije nawe nyine aba akibona hanyuma sinzi ko yaba yanyuzwe uwa kabiri ni eric yahamagaye ari ngozi eric ndamushimiye kuko nawe yadushimiye avuga ko dukora ibikorwa byiza mbere yanadufashije guhamagara abarundi bashobora kuba bafite ingoranezi cyangwa ziriya kugira ngo biture uwo murongo uwo murongo ni rimwe ubusa icyenda utoroshe gufata kandi uhamagaye upfa kuba ufite agatelefone kawe kaba k'umuntu cyangwa ngendanwa uraheza ukaturonka natwe tukiruka tugatelefona abo dushobora guhambya cyangwa ibyo duhambije twebwe nyine tukabikora ikibiriraho aho nyine turamushimiye rero ko yahimirije abandi kugira ngo biture umurongo ariko yavuze ati hari ibya yu ripotazi yu ripotazi ko bafite nimero yabo ni abo muri unicef turabizi ko dukorana ariko hari ibijyanye n'ibyo bakaba babitubwiye twaheza twamenyesha abo muri unicef nabo bagaheza bakagira icyo bakoze nibaza ko ari ibyo ibindi nibyo yahamagereye ibijyanye n'inimero yiwe ibyo biramwega ibyo tuzomurondera ahandi abicisha tuzomurondera tubwirane ikiganiro kumbure kuri iyo migambi yiwe ikiganiro ni muri isanga turi ko duca ijya n'ino ibikorwa by'ishyirahamwe by'umuryango croix rouge utabara imbabare mu gihugu cy'u Burundi mutumire mu kiganiro ni Alexi manirakiza avugira croix rouge burundi gerard muri kuri telefone muratwumva
ndumva cyane ntawe nta muco mutumire we yaje kudusigura ibintu bya kuwa ruje ndamushimiye cyane nasomye ibitabo byinshi by'uwatanguze uwo mugambi aridina ni umuntu yari umuntu w'icyabwenge kandi uri kwasoma itariki y'iyo byema byari ibintu byo gufasha abantu nkaba namushimiye cyane umutumire ari umuvugizi ubwo nkamubaza yasiguye yuko yokuwa ari umuryango ukomeye cyane kandi parutudaloteri urabona ahantu hari amazu y'ibyandikisi byo ku muryango ukavuga ati kuba ruje uko utunganije uko ufasha ego nkaba nabashimiye cyane kugeze ku rwego ruhambaye cyane kuko kwigisha abantu kwirinda indwara zifata vuba z'irondoka za sida n'ibindi ibyo yabivuze nkavuga nkamubaza ikibazo ukuntu uri kuharaba hariho organizasiyo yawo w'umuryango kuva au niveau nationale yuko abo bantu baba bashinzwe gufasha abo bantu bo ku mitumba bari abantu b'incabwenge bari kiyamatiyeri kuko nagiye ahantu ugasanga n'umuntu kina papi prekampere kore ugasanga ariko aravuga ibintu byerekeye biza kuba ruje ni byiza mugabo ni umuntu yakunze gukoresha abantu b'incabwenge abantu urabona bafite kerekimatiyeri
gome gerard gerard tugusabe uvuge ikiganiro kiri mu kirundi tugusabe wigore ugerageze kuzura akoresha amajambo y'ikirundi bandanye
cyane kuko nawe nyine ibibazo byerekana nabo cyafasha nk'abantu kugira ngo bagire nawe nkaba wagira ngo iyo nimero nk'umuntu aba nk'ari icendajuru bamutelefone barashobora kudukayo cyangwa barafite amajanse tuporoshe y'ahantu iyo ku makomine kugira ngo bace bashyikayo gashaka kubaza yavuze yuko ari nk'indwara zifata ukwi na ukwi iyo ndwara yo namusabe yazitubwire n'ikindi ntacyo dushaka kumusaba bikunda yo mpa iyo yo tubwira yo nimero ziwe bema ariko wakumisebera kubitishi wanje yabakoze cyane murakoze Ego me murakoze reka twakire na David kuri telefone David muratwumva
Turabumva David irindi zina mwitwa nde muri amajahe
Nitwa nibikora David ndi bururi Mhm mm
Amana gomba ndabashimire sisine n'umutumire Ego arakumva munyarutse
ariko rero hariho akabazo twagomba kubabaza nka twebwe urwaruka nko mu mashuri iyo babo irakigoro bakajya barondera nk'umuntu ajya aradushikira mu mashuri mu minsi ntajya mu ndwi mu mpera zine natwe bakabitwereka kuko ni twebwe rwaro- ni twebwe kazoza k'igihugu hama kandi kabadunomaza nti none nk'aho duherereye ko ata bintu by'amajanse canke i- nk'ahantu hari hari biro ya ya croix rouge usanga ari- ari henshi mbe mbe uvuze uvuze twibutse uvuze kuri he
i bururi yego bandanye
ntihora ari nk'abantu ntihora hari nk'amajanse menshi urumva telefone nk'u- uri nko mu misozi hagati kugira ngo bagushyikire wowe navuye nk'ibujumbura ko hari ikibazo Mm.
egome murakoze yego me ibibazo yavyumvise bisa mbere n'ibibazo nari nateguye kumubaza abo bantu batangiye inyigisho mu ngo bafise ubumenyi bakuye hehe kwa ruje ibanza kubigisha canke bigenda gute Ah, uyu nawe ati nurwaruka mudufashe muze muratwigisha natwe dufashe abarundi bene wacu nyakubahwa alexi manirakiza mubishure
Uh, murakoze cyane aloise uh, uwo yatanguye imbere ya david gerard yashimye turabona mbere y'uko azi n'umuryango aravuga n'uko azi n'uwawutanguje umu- uwitwa henri duna wo muri swiss ni ikintu cyiza cyane turabona y'uko uh, twigisha abumva kandi mu gihugu bariko baramenyera iby'umuryango Eh, aravuga n'uko turi no ku mutumba ni byiza- ni byiza turamushimi ariko yavuze ati mbega turasanga abantu bariko barigisha ati none bajya bose ba- burya barabizi ibyo bavuga bavuga byo Mm, ati ntimworaba yuko mwoshiraho incabwenge kugira ngo tumenye yuko ibyo baba bariko bariga ah, ari byiza Eh, namubwira yuko twe tuvuga ko turi umuryango mu muryango rero burya uwa- hariho abagiye ku ishure abatagiye ku ishure mugabo eh, ugasanga nta kurya bavuga mu kirundi ngo umugozi uri mu rugo ntubura icyo uboha twebwe nk'umuryango tuba tuzi ninde ashoboye iki umwe wese rero tumutuma itashoboye Mm.
abo twita baremesha kiyago ntibateza kuba baraminuje ni abantu baba bari imboneza mu kibano bakaba bazi igituma gukaraba ari byiza ku magara y'abantu Mm.
ubwira ngo ibyo bisaba kuminuza tuba tuzi tuti naka arakerebutse kurusha bajya abandi arashize amazinda kandi ku myifato n'ingendo yiwe turabona yuko ashobora kubera akarorero abandi ibyo avuga bikajyana n'ingiro bakamusomamwo uh, umuco bakamusomamwo a- akarorero hari rero n'ibindi usanga bihanitse byo hejuru dutuma aba- ababishoboye abanyamuryango barababa ibihumbi amajana indwi mu gihugu cyose muri ko atari bake Mm.
muri abo harimo abirimizi harimo ababaji harimo abubatsi harimo abagoronome harimo abaganga harimo aba- abarimu ni ukuvuga yuko icyo dutuma umwe umwe wese tuba tukizi tukaba tuzi ubwonko bwiwe aho bugera ubukerebuti bwiwe aho bugera tukamenya n'abo tumutumye ko nibande kugira ngo ba- bavuge bumvikana aho rero iyo shira ubwoba iyo shira ubwoba kuko icyo gikorwa turagitunganya eh, neza sinzi ko nahejeje kumwishyura kugira ngo nsimbize nje kwa david Eh, yavuze David.
yavuze n'ikindi cy'abafatwa bukwi na bukwi ukuntu mubashikira n'ingoga nk'aba- nk'abarembye cyane sinzi ko mwokivuga muri muri muri make cyane
ego eh, gisa ico gisa nico david imbere yavuze ati mbega eh, nk'abaremvye niko mubashikira gute ati nka jewe mba mba kure ya ya, ma- ya centre none bonshikira gute canke ababanyi bacu bobashikira gute kugira ngo eh, babashobore kubafasha bataratama nababwiye ko tutatamba twirorera tudakora twenyene erega si impaka si ngombwa ngo abe ari imodokari ya- y'umuryango utabare imbabare kwa rouge iva i bururi kuri province canke eh, kuri commune turafise abo duhamagara turacuditse cane n'intwaro kuko kanatsinda twe tuvuga ko du- dukorana n'intwaro mu bijanye n'ivyo bijanye n'ubutabazi n'ivyo bijanye no- no- n'ivyaduka Urash- turashobora gutelefona nka musitanteri ukajya ubona agutuye kw'amaguru aragutwaye n'imodokari yiwe mu gihe utari ubyiteze kubera waciye kuri wa murongo uhamagaye ku- kuri rimwe ubusa icyenda ibiro biri bujumbura mugabo ubwo buhinga nubwo nyine ugasanga umuntu arakugarukiye ko utari ubyiteze cyangwa umudandaza ari ngaho mu kibano ugasanga afise imodokari iseha ibidandazwa byiwe ugasanga ntibaje kugutora akakugarukira ko byavuye kuri wa murongo turafite abo dukorana ntidukora twirebanga nk'agati kari mu ruzi turi ba nyamwigenda ko atarimira ibeshi turafise abo dusanzwe dukorana kandi twikora ko nabo bakadufasha kubera n'ibyo baba bajejwe nabo nyine usanga biri muri iyo ntumbero
david nawe ngo urwaruka rw'abanyeshuri mu rwegero rubafashe
urwaruka turarufasha kuko turazi yuko izijya guhona zihera mu ruhongore ni naho duhera erega nta kazoza tuba dufise aha twita bamusigwa musangwa tuvuga tuti niho twari ejo hahise niho turi uno munsi niho tuba turi n'ejo na hirya ejo nk'umuryango tudakoranye n'urwaruka tutabafashije ntabwo tuba turi ko turashika ubu namubwira numvise ko ari umunyeshure ni umunyeshure kandi mu ntara ya bururi hariho ibisata by'abakiri bato ibyo twita section jeunesse ayo masekisiyo jeunesse ari ku mashuri atari make nibaza ko yo kwegera abari muri ibyo bisata babirongoye cyane akegera abarongoye umuryango utabara imbabare kwa wuje ku rwego rw'intara cyangwa rwa komini aho yoba yegereye hose kugira ngo bamwereke aho yinjirira n'ukuntu cyane cyane yufasha abandi kuko erega mu muryango utabara imbabare burya tuba tugiye gufasha kurusha uko dufashwa kuko naho ufite ukuguru kumwe uraruta ugendera kukumba atagira ukuguru na kumwe
egome urakoze reka twakire eriya eriya muratwumva
ndabumva neza cyane rwose mwiriwe rwose ku iradiyo ijwi rya amerika eriya mugabo twari twifuza kumenya kandi kazina kanyu n'aho muherereye
ubunye tuvugana ndi muri komine mu gisagara cya bujumbura ngaha nyine mu burundi nkaba nitwa nsengiyumva elias yego nkaba nashaka kugira icyo nterereye kuri uwo murongo w'ubutabazi na jewe ndawufise mu telefone yanjye yego nyarutsa
yego nashaka mbaze umutumire yuko urabona amazi n'ubuzima ku gisata cy'amazi hari icyo baba bategura kuzokora kuko nk'akarorero twebwe aho tuba ruguru hajyanye muri komine mbuye usanga abantu bafise amazi menshi cyane kandi meza mu mwonga yirirwa arisesa hoba hari umugambi wo kurondera amamoteri ayadugana akayegereza abanyagihugu kuko bafata nk'ibirometero birenga bitatu bagiye kuyavoma hama bikabaruhisha cyane iyo rero umuntu afise amazi amwegereye burya anye aba afise ubuzima akandi kabazo nariko ndibaza kumubaza kuri abo bantu aho nikora baba bafasha baba bafasha mu gihugu cyose cyane hariho intara zimwe zimwe batarashikaho batarashikaho kuko naho onyimbuye ndiko ndavuga usanga hariho bantu aho nikora cyangwa abandi bantu bashobora kugira impanuka z'amasanganya zitandukanye hanyuma umwanya mu mpa ku iradiyo ijwi rya amerika urankwiye murakoze ego me murakoze cyane arabishyura umutumire reka twakire na feridina kandi feridina muratwumva ego me mwivuga izina muvuge n'aho muri
jeri twakwizera feridina ni mu rutana muri komine giharo mugiye kumva ibijyanye n'ubutabazi bwa kuba ari udushya nashaka kubivuga ko yego ahanini bifite ikibazo mbega batabara mu bifata ibyaha ariko umenga nkabidondagura ngo babishyire ku mugaragaro bariko baravuga umurongo utariha uwo murongo utariha nibyo turawuzi rimwe ubusa cenda waramanitswe ku masantere nka yose ariko ikibazo ubu kihari ni ukumenya batabara mu bifata ibyaha mbega batabara mu mwanya ungana gute ko usanga umenga hari ibisaneye musanga byari bagiye nk'akantu bavuze nk'ibi bijanye n'ivy'amazi une mu gisagara ca bujumbura agiye kuvuga navyo ni bicu usanga bikunda kudutera amakenga ico ni kimwe kabiri naho ku bijanye na ziriya nyigisho zitangwa mu miryango ku mitumba nka yose yo mu gihugu ntituzi nimba uwo mugambi waratanguye canke ari uri mu bitabo kuko natwe aho duherereye ntiturabona abo bantu baza kutwigisha ku bijanye no kwirinda ico kigarurwa nyanganda canke n'ibindi n'ibindi vyaduka uzi rero n'iyindi uwo mugambi woba uri mu ntara zimwe zimwe z'uburundi cyangwa woba utaratangura cyangwa woba waratanguye nibaze baraduha umuco rero kuri kimwe kimwe cyose hanyuma nkabashimiye kandi kuri rya amerika ariko nongera asaba mwebwe nyine bo ku gihugu rya amerika mu gihe muzoba muriko murakira ababahaye akanimero ka telefoni muzohere mugira ku mirongo kurya tuyatanga muri muri muri komantere kuko nanje ndikari nabaye uwa mbere mu gutanga nimero ya telefoni ariko murabona munyakiriye ku kanyuma oya bira ivyo ntibituva ko hari abo turondera bikanka yuko tubaronka tukaja dusimbira ku wa kabiri ivyo ni ibintu vy'ubuhinga bw'ivyuma ariko nibi vyiza nuko washoboye kuronka umurongo reka duhe umutumire wacu ijambo abishure Alex Manirakiza mu bishure
murakoze uwo ngire mw'ishuri ubunyene n'uwitwa Elias yavuze ko aba muri commune Muha mu gisagara ca Bujumbura ariko n'abanamwumvirije neza yavuze ko ruguru iwabo ari muri komine Mbuye muri Muramvya yashikirije ikibazo kijanye n'amazi ati mbega ko tuvoma kure tugenda gute kugira ngo amazi eh, atwegere mbega mweho ko tweho ko mutaradushika ko bigenda gute Eh, niyaba yankurikiranye mu ntango navuze yuko twebwe nk'umuryango utabara imbabare ntituvuga tuti tugiye dushware hose ingorane zose tuzimare abarundi n'abarundikazi bafise nanone tuja muri uwo mugwi w'abandi nabo nyine usanga hariho abakorera mu bisata by'amazi abakorera mu bisata by'amagara y'abantu hanyuma ingufu tukazishyira hamwe twebwe kumbure ugasanga turi ko turakorera mu ntara ya gitega mu bijyanye n'amazi mu ntara ya rubanza cyangwa ahandi mugasanga si twebwe turi ko turakorera mu ntara ya muramvya muri komine ya mbuye ariko rero akarangamutima k'umuryango utabara imbabare si ukuvuga yuko tuvuga tuti muraja murarindira ibiva hejuru nka kujya umuntu avuga ati imvura tuyirindire igwe ntawe uyisanga hariya mu gicu ngo bizova i bujumbura cyangwa bizova ku mugwa mukuru akarangamutima kacu ni uguhimiriza abanyagihugu kugira ngo bashobore gufashanya bonyine hagati yabo kanatsinda nibo baba bazi ububabare bw'umwe wese ku rugero uruhe ninde utangura gufashwa imbere y'uwundi erega nk'aho hari amazi kure usanga mugabo amasoko ariho wanabivuze ugasanga hariho nk'umutamakazi cyangwa umutama cyangwa umupfakazi adashobora gushika muri iryo soko kugira ngo adugane amazi gushika muhira duhimiriza abo ku mutumba nyine abanyamuryango akaba aribo baba imboneza baje imbere kugira ngo uwubishoboye uwufise amagara afashe udafise amagara kandi turazi ko bikorwa ugasanga nk'abakiri bato bariyungunganije bagatana imbo bakavuga bati reka duhane iminsi tuzovomere barya tuzosenyere bariya batabishoboye tuzosaturira agakwi ujya mutama cyangwa ujya mutamakazi afise igiti mu itongo mugabo adafise amagara yo gusatura ni ako karangamutima dushyira mu bantu kandi kamaze gushinga imizi ahatari hake kandi abarundi bakwiye gufatira ko ni ugukabura gusa kuko na kera bijya bavuga ikibiri warasanga umurima babanzanije mu kanya gatonyi bahuriye hari benshi ugasanga umutamu umutamakazi baramufashije no gutera hanyuma bakazoza no kumwimburira ariko iyo ari umuntu umwe atari kubishobora nako karangamutima dushaka gushyira mu bantu nayo ahandi hari ibikorwa biba bikomeye bijyanye no kuzana amazi turabikora ariko ntidushika hose icyo tuzi ni uko dufatanije n'abandi tuzoshika ku bitari bike yego meferdi nakwizera nakwizera nawe ababaza ati mutabara mu bisata ibyahe mu mwanya ungana iki hari inyigisho bataronka byose mu byishuri hamwe
ferdina yahamagaye ari giharo avuga ati ibisata ni ibihe ko mutabivugana nabivuze ariko reka ndabisubiremo ibisata dufashamo biciye kuri uwo murongo rega uwo murongo ni ukumva neza ni nk'umurongo uwo bafasha gutera akamo ni umurongo ubafasha gutera akaborogo ni umurongo ubafasha gukoma induru iyo muzazaniwe kugira ngo umuntu abashikeko aho rero umuntu akoma induru ryari atera akaborogo ryari umuntu yagize isanganya mu ibarabara iyo atababaye cyane ku buryo adashobora gutera akaborogo araboroga abari hafi bakamufasha rero nko muri ibyo by'amasanganya turabifashamwo tugafasha abagize amasanganya kurashikana kwa muganga noneho murazi yuko ubutabazi bwa mbere tubikora kandi ari twebwe tubifitemo ubuhinga nk'umuryango ngo utabare imbabare ibyo turakora ibya mbere ariko ntidusubirira abaganga tugaheza tugashikana umuntu kwa muganga agihema akibasha gifite ubuzima ibindi ni nk'ibi by'ibiza duhitiyemo murabizi by'imyuzurira amazi imvura nyinshi usanga imivo itemba imisozi ihenukira ku bantu isidukira ku bantu murabizi za nyaruhongoka murazi za gatunguru ntawubyigishwa murabizi hirya no hino uruzuba rwinshi usanga rwahwikiye abantu ibintu bigatikira mu mirima ibyo rero bihwikira abanyagihugu batari babyiteze reka naho baba babona biri ko biraza ariko bakabona bati turakeneye uwudufasha kuko ntitubyishoboza n'ibintu nk'ibyo ibyo gusa ushimikira ko kandi abantu botegera neza bagafata nka nkama ni uko umuryango utabara imbabare urafise ingingo ngenderwako izo ngingo ziratandukanye n'ibintu bya politiki izo ngingo ziratandukanye n'ibintu bifatiye ku madini bifatiye ku moko bifatiye kuri bindi ibyo ari byo byose bishobora gutuma bitandukanya abantu byaba iby'urukoba cyangwa iki ibya politike ntitujyamo ni ni moso ntitujyamo dufasha umuntu tutarabye icyari tutarabye umugambwe arimo tutarabye icyo akora tutarabye urukoba tutarabye idini asengamo tukaraba gusa akaranga kiwe ko ari ubwo bubabare ari ubwo bubabare yaba ari igikomere tukivura igikomere tuzi ko kiva amaraso kandi ko dushoboye gutuma ayo maraso areka kuva tukamushikana kwa muganga bakamufasha tutarabye nkunzi tutagize aho twegamiye murakoze muri kumviriza ijwi rya amerika i washington dc reka dusabe mu buhinga bw'ibyuma batumurire amate gatoya imbere y'uko tubandanya
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro muri sanga kuri uyu munsi wa gatatu turi ko duca irya nino ku bikorwa by'umuryango utabara imbabare croix rouge burundi turi kumwe n'umutumire ni alexi manirakiza avugira croix rouge burundi turafise abatumire bifuza kumubaza ibibazo bitari bike stanislas ku murongo wa telefone mwiriwe
neza arayizi egome tubwire irindi zina ryanyu Stanislas naho muherereye
iyi kari ahanyuze Stanislas i kigali mu rwanda mu murenge wa burega mu karere ka rurindo mu majyaruguru y'u rwanda murakoze bwira ko mubaza ikibazo cyangwa mutanga intererano
nagira ngo mbanze mbashimire radiyo ijwi rya amerika nshimira n'abari ku buhanga bw'ibyuma babasha kutwakira nawe munyamakuru noneho nshimire n'umutumire ikibazo nagira mubaze ni ikibazo kimwe cyonyine kitagoranye none nk'umuryango utabara imbabare mu gihugu cy'i Burundi nagira ngo mubaze nk'impunzi zabo ko zifuza kuba zataha n'izitaha bazaba bazimarira iki nk'umuryango utabara imbabare murakoze cyane aroyizi murakoze yabumvise reka twakire na roje kandi roje mwiriwe
mwiriwe ego meheroje muri he irindi zina ryanyu mutubwira kandi kazina kanyu
ndi mutuyiki Mm.
Ntakwimana roje ariko ntitukumva neza ahantu uhagaze ntitukumva neza wo woja mu kindi kibanza ubwira tukumve neza
Kigeri Kuyimana hoje nkaba ndi mu ruyiki ego hama intererano yanje nasha ndafite ikibazo kimwe nashaka kubabaza ego
ndashaka kubaza yuko sinzi yuko tuwaruje ku isi yose mu bitunganiriza kumwe cyangwa mu burundi Eh, mu burundi nashaka kubaza ikibazo cyo muri kuwaruje yo mu burundi ingene mu ntara zimwe zimwe zito- zitunganijwe ego
ndashika yuko mu- bariko baratwigisha sanzwe ederi sanzwe n'umunywanyi w'umuryango kuwaruje Mhm.
nashaka kubaza yuko hari igihe usanga abajejwe amashami ya kuwaruje mu ntara batunganya ibikorwa ndashaka kubaza neza ingene umunywanyi wa kuwaruje ashobora kwita nk'umuvoronteri amasaha angahe mu ndwi
amasaha yokora mu ndwi
Eh, am- amuvoronteri ku- umu- yitanze amasaha angahe mu ndwi ego
amanje nongera mbaze eh, ingene muri kuvanagiriza abantu ingene mu- mushobora gushikiriza kuki ko ari imitumba yose mushaka kugira ngo umunyagihugu wese w'uburundi ashobore kunywa amazi meza aro ego mibandanye turakumva
bashaka nuze ko ari mu ntara mu- mu ma- mu mitumba yose y'igihugu canke hari biriko bibirunga honyene canke mu gihugu cose
ibijanye no kuronsa abanyagihugu amazi meza Eh, ego me yabumvi nta kindi kibazo kumbaza, jewe nsanzwe nzi- jewe ndi umujene naragize foromasiyo ijya namaze gukora foromasiyo ijya y'ubutabazi bwa mbere ego
ndashaka kubaza neza yuko ata- atayindi ata- urumva eh, aho duherereye turabura ibikoresho bivanye n'amasanganya cyangwa amakisida akunda kuba mu mu ntara nko mu mu- nko mu ntara zitandukanye cyangwa yo mu mitumba iwacu Mm.
sinzi ko ibyo bintu bishoboka yuko mwotsaza murabidufashamo sinzi reka si twebwe n'umutumire arakumva kandi arakwishyura ndetse reka tumuhe n'akaryo atangure yishyure Stanislas karahanyuze nunganiye Stanislas kandi eh, hariho impunzi z'abarundi ziri ko zitahuka ku bwinshi inyuma y'akamo k'umukuru w'igihugu mu rugendo aherukamwe mu gihugu cya Tanzania mbega croix rouge mufasha impunzi gute ndetse muce mwishyura na Stanislas kuri ibyo bibazo by'impunzi yabajije
Ego, mu- murakoze aloise stanislas ahamagariye mu rwanda turanashimye yuko eh, uyu murongo w'ubutabazi eh, rimwe ubusa icenda bawuzi no hakurya y'amazi mu rwanda mu gihugu kibanyi Eh, yabajije ati mbega ko mufite impunzi nyinshi mu gihugu c'u- c'u rwanda kandi hariho aho twumva ahantu hariya bariko baratahuka mbega muzobafasha iki nk'umuryango utabara imbabare kwahuje nibashika muzoba mwabafashije iki ndiko ndasubiramo uko yabivuze bazosanga mwabafashije iki ico bazosanga twarabafashije ni umugambi tumazemwo eh, iminsi kuva mbere eh, batangura guhunga yaba abagiye muri tanzania mu rwanda canke mu bindi bihugu tubicishije kuri b'abanyamuryango nababwiye ko dukwiye mu gihugu cose eh, twarahimirije yuko ata wahunze agata urugo rwiwe agata ibitungwa byiwe agata imirima yiwe akayisiga kumbure imwe yeze cyangwa iyindi itarera ubu uzohunguka azobisanga bimeze neza Imi- imirima barayisoromye barasaruye baramubikiye umwimbu ibitungwa barabiragiye barabibungabunze ibyo abanyamuryango bacu mu gihugu cyose barabizi ako kamo twarakabateye kandi baragakurikije hariho n'abamaze mbere gutahuka bakabona ko eh, imvugo yajanye n'ingiro aho rero ibyo turabifashamwa turabifashanyamwo eh, n'abajejwe intwaro kuko ni nabo mbere bateza kuba gufata iya mbere kugira ngo ibyo bishoboke iryo shaka rero ririho kandi n'ingiro byarajyanye n'ishaka aho rero twohumuriza abasize ibyabo kuko abanyamuryango barabyitaho kandi babikorana n'ababijejwe bandi kuri icyo nyine abatahuka nabo hari uburyo mubafashisha bw'amafaranga bagishika cyangwa ibifungurwa
kwa buje burundi tukwiye mu mitumba yose umuntu arashaka kwibaza ati ko muri mu gihugu cyose mushoboye byose icyo dushoboye turagikora kandi si bike ariko hariho n'ibindi usanga bijejwe amashyirahamwe yandi nk'ibyo bijyanye no kubafashisha iby'amafaranga cyangwa iby'imfungurwa twebwe turaba nk'ikiraro abantu bashobora gucako kugira ngo bashikire naho nikora naho nikora muri kino kiringo muri ko murambaza muri ko muvuga abahunguka turaberera ikiraro nka pamu igashobora kuducako hanyuma b'abanyamuryango bagatanga imfungurwa aho bateza kuzitanga ku bazikeneye turabera ikiraro oem ko nababwiye ko oem dusangiye runo runani rwo kubungabunga no gutunganya uyu murongo w'ubutabazi rimwe ubusa iceni abo tugakorana na hcr bakora mu bijyanye n'impunzi rero ibyo tudahambije twebwe ubwo nyine tutikoreye nk'umuryango utabara imbabare turabera ikiraro abandi kugira ngo baduce ko bashikire ntawe nikora kuko kuduca ko biroroshe twe tuba tuti turi hose kanatsinda ni ukuri baraca rero ku banyamuryango bari ku mitumba yose mu banyamuryango bari mu gihugu cyose kugira ngo nawe nikora ashobore gufashwa umwe umwe muco ashoboye guterera isorosoro ikagwira igiye
mwishyure roje nawe wo mu ruyigi mu nyarukije turi ko dusa n'abasozera
yego reka nishyure roje na joe nyarutsa ko muvuze ko umwanya uri kuragenda roje yabajije ati mbega umwitanzi uwo twita mu volontaire mu gifaransa yotegeza gukora amasangahe mu ndwi amasaha ni hagati y'amasaha abiri n'amasaha ane mu ndwi ayo rero iyo wihaye iyo shingiro iyo hangiro witeye ako kamo wowe nyine ukavuga uti ndeka nitangire abandi ubahebera ayo masaha abiri cyangwa hagati y'abiri n'ane ku ndwi ukavuga uti njyewe ko ndi umurimyi nzorimira abantu aho nikora ko ndi umworozi nzokama amata nshyire abana bantaho nikora ko ndi umubaji nzo kwitangira ibyo ko ndi umwigisha nzofata ibyo byigwa nzi ubwo bwenge nzi ndabuhebere ababikeneye ari ugufasha abana gusubiramo ibyigwa cyangwa ibindi amasaha abiri hagati y'abiri n'ane kundwi hanyuma yabajije n'ikindi kijyanye ngo mbega kugira ngo abantu banywe baronke amazi meza mu gihugu cyose byogenda gute mbega nayo nyabujumbura gusa ko umuntu yavuga ko amazi yoshika hose amazi amwe ya rusengo cyangwa yo ku mabombo biragoye ni urugendo turiko ariko kumbure umuntu atoca yizeza uwundi ngo ejo cyangwa hirya ejo ngo umurundi wese ku metero zitanu cumi cyangwa mu nzu azonywa amazi yo mu irobine cyangwa yo kuri rusengo ariko hari uburyo bworoshe uburyo bworoshe ni ubuhe rega amazi n'aho aba avuye mu ruzi amazi n'aho aba avuye mu ruzi araba amazi meza amazi barayateka barayateka bakayabiriza hanyuma bakayashyira aho ashobora guhora kandi hapfundikiye hanyuma umuntu akanywa ahoze kandi nta myanda nta micafu irimo nta mikorobe birimo umuntu agaheza akabaho urakoze urakoze alexi manirakiza tubabarira umwanya watekanijwe ikiganiro usa n'urangiye dusaba imbabazi ku bandi bari bifuje kubaza dushimira alexi manirakiza turagushimiye cyane
ndabashimiye nanze aloise n'uwundi munsi muzokenera ko umuryango utabara imbabare ugira icyo uvuze kuri iki cyangwa kiriya mu byo dusanzwe dukora cyangwa dufashanya n'abandi tuzobitaba murakoze mwari kumwe na aloise bigirimana kuri mikoro mu buhinga bw'ibyuma fatuma arimasi karara niwe ariko aradufasha ibiganiro bica ku ijwi ry'amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu